iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi yumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda i gisoro mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi kuri mikoro muri kumwe nanjye edi rwema abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi muri kongo baramagana icyifuzo cya perezida felix Tshisekedi cyo guhindura itegeko nshinga twe tubona yuko gisegeti n'uwamuha n'imyaka ijana n'uwamuha n'imyaka igihumbi iki gihugu ntabwo yashobora kukiyobora uyu ni wilson twitegure wo mu ishyaka ensemble pour la republique rya moise katumbi cyapwe ahandi muri sudani abantu mirongo itanu bishwe mu gitero cyagabwe n'abarwanyi bigometse kuri leta ba rapid support forces rsf mu biturage byo muri leta ya al jazira naho leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza byasabye israheli na irani gucisha make nyuma y'uko israheli igabye ibitero by'indege ku bigo bya gisirikare bya irani mu bice bitandukanye ayo makuru yose turayarambura mu kanya reka aya makuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri sudani abantu mirongo itanu bishwe mu gitero cyagabwe n'abarwanyi bigometse kuri leta ba rapid support forces rsf mu biturage byo muri leta ya al jazira ibi byemejwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu ibiturage byibasiwe birimo al sariha na azrak ahabera imirwano ikaze guhera ku wa gatanu biremezwa n'umuryango wegeranya inkunga zo gufasha abibasiwe n'intambara muri sudani uwo muryango uvuga ko mu mudugudu wa al sariha wonyine hapfuye abantu mirongo itanu abandi magana abiri barakomereka uyu muryango ukomeza utangaza ko kubera urusaku rwinshi rw'amasasu abakomeretse badashobora kujyanwa kwa muganga ikindi ni uko kubera ko nta tumanaho rihari bigoye kumenya umubare nyawo w'abapfuye n'inkomere ku wa gatanu sendika y'abaganga muri sudani yasabye umuryango w'abibumbye gutegeka ko haboneka inzira yo kugera ku nzirakarengane ziri muri iyo midugudu bavuga ko zirimo gukorerwa jenoside iyi sendika yagaragaje ko ingabo z'igihugu zidashoboye kurinda umutekano w'abasivili amakuru ava mu nzego z'ubuzima yerekana ko ibitaro byinshi muri utwo duce byategetswe gufunga intambara hagati y'ingabo za leta ya sudani n'umutwe wa rsf wigometse imaze guhitana abantu hafi ibihumbi ijana na mirongo itanu abandi babarirwa muri za miliyoni bakuwe mu byabo leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza byasabye israheli na irani gucisha make nyuma y'uko israheli igabye ibitero by'indege ku bigo bya gisirikare bya irani mu bice bitandukanye irani ivuga ko ibyo bitero byahitanye abasirikare bayo babiri israheli ivuga ko byari mu rwego rwo kwihimura kuri irani nyuma y'uko icyo gihugu nacyo kigabye ibitero ku butaka bwa israheli mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cumi uburusiya n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byo birashinja israheli gukomeza amakimbirane mu karere amerika yasabye irani guhagarika gutera no gushyigikira imitwe itera israheli no guca ukubiri n'urugomo nta yandi mananiza abayeho Sean savet uvugira akanama gashinzwe umutekano muri perezidansi ya amerika yabwiye itangazamakuru ko ibyo israheli yakoze biri mu burenganzira bwayo bwo kwirwanaho bitandukanye n'ibitero irani yagabye ku butaka bwa israheli byibasiye imijyi ituwe cyane yagize ati ni intego yacu kwihutisha inzira ya diplomasi no gukuraho icyatuma intambara ifata indi ntera mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati minisitiri w'intebe w'ubwongereza Keir Starmer nawe yasabye impande zombi gutuza ahamagarira irani kutihimura uburusiya bubinyujije mu muvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga maria zakarova nabwo bwahamagariye impande zombi gucisha make no kwirinda ko ibintu bijya irudubi bigakwirakwira akarere kose ibindi bihugu byamaganye ibitero israheli yari ayigabye birimo arabiya sawudite yaburiye ko batarebye neza akarere kose gashobora kwisanga muri ayo makimbirane igitero cy'umwiyahuzi kuri bariyeri ya gisirikare cyahitanye abantu umunani gikomeretsa abandi batanu mu burengerazuba bwa pakisitani uwo mwiyahuzi yari kuri moto ya tuktuk hafi y'umujyi wa mir ali mu ntara ya kiber paktunka nk'uko byemezwa na polisi muri ako gace mu bapfuye harimo abapolisi bane abasirikare babiri n'abasivili babiri icyo gitero cyabereye mu gace kegereye umupaka uhuza pakisitani na afuganistani ibitero nk'ibyo bikomeje kwiyongera muri pakisitani kuva abatalibani basubye ku butegetsi muri afuganistani mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe polisi muri ako gace yavuze ko abakomeretse bajyanwe mu bitaro umutwe wa aswad ul harb utazwi cyane wigambye icyo gitero ikindi gitero cy'umwiyahuzi nanone cyahitanye abapolisi icumi hafi y'umupaka na afuganistani muri iki cyumweru umwaka ushize gusa muri pakistani habaye ibitero makumyabiri n'icyenda by'abiyahuzi byahitanye abantu magana atatu makumyabiri n'icyenda mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuwa akadomo ko mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri vuwa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru arambuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubutegetsi buriho bukomeje ubukangurambaga bwo kugerageza guhindura itegeko nshinga bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi baramagana icyo cyifuzo ni inkuru y'umunyamakuru jimi shukrani bakomera ishyaka idps riyobowe na perezida felix tshisekedi rivuga ko guhindura itegeko nshinga ari imwe mu nzira zishoboka zo gusubiza igihugu ku murongo risobanura ko kuba igihugu kitagira umutekano ari ukubera ko ubutegetsi bwabanjirije uburiho bwashyizeho itegeko nshinga rititaye ku mibereho y'abanyekongo ubwo yari mu mujyi wa kisangani ku wa gatatu ushize perezida felix tshisekedi yabwiye abanyagihugu ko iryo tegeko nshinga ritabereye igihugu cyane ko ryandikiwe mu mahanga hatitawe ku nyungu z'abanyekongo akoresheje amagambo y'iringara perezida tshisekedi yagize ati twese turi abanyekongo kandi tuzi uburyo kuva mu myaka ya za mirongo icyenda ibintu byakomeje kuzamba cyane aha mu gihugu cyacu itegeko nshinga turimo gukoresha ubu ntabwo ryubahiriza uburenganzira bw'abaturage cyane ko kuva dukoresha iri tegeko ubuzima bwacu bwakomeje kujya mu kaga gakomeye cyane ibi bikomeje gutera ikibazo gikomeye cyane kuko bitakunze ko ubuyobozi bwatubanjirije bwita kuri iki kibazo no kugishakira umuti urambye niyo mpamvu twebwe tubona ko ibi byose bigomba guhagarara abaturage bakabaho mu buzima bwubahiriza uburenganzira bwabo aya magambo ya perezida Tshisekedi yakiriwe bitandukanye n'abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu cyane ko aribo bakozwe n'intambara z'urudaca ziterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanya ubutegetsi buriho aba baturage bo mu burasirazuba bavuga ko ibi ari ukuzana amacakubiri no guhagurutsa abakwifuza kurwanya ubutegetsi turimo kubona perezida w'igihugu avuga cyane ku byo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu cyacu twebwe abaturage b'abakongomani ibi ntacyo bishobora kutugezaho kuko intambara zabaye muri kongo cyane hano mu burasirazuba ariko ntabwo byigeze bitanga igisubizo kirambye itegeko nshinga ryacu ntekereza ko nta kibazo rifite mu kuba intambara ziri gukorwa mu burasirazuba ahubwo ikibazo ni ubuyobozi buriho ibyo ntabwo tubishaka icyo abaturage bakeneye ni uko umutekano wagaruka ibyo guhindura itegeko nshinga bakabyibagirwa cyane ko turi mu bihe by'intambara perezida Tshisekedi akeneye kuramba ku butegetsi kandi nibyo ahora avuga iyo ahuye n'abaturage abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo bashyigikiye izi mpinduka ahubwo babona ko zigamije kongerera manda ubutegetsi bwa Tshisekedi mu gihe irimo kugana ku musozo uyu ni Wilson Twitegure wo mu ishyaka Ensemble pour la République rya Moise Katumbi Chapwe tubona yuko ibintu byo guverinoma ya gisegeti irimo twe tubifata nk'ubusazi aho igihugu kigeze buno intambara ziri hino no hirya umutekano ntabwo uhari ariko guverinoma ya idps iri gushaka kugira ngo izane poroje yo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu twe tubona yuko gisegeti n'uwamuha n'imyaka ijana n'uwamuha n'imyaka igihumbi iki gihugu ntabwo yashobora kukiyobora ese ninde wemerewe guhindura itegeko nshinga muri kongo ijwi rya amerika yavuganye n'umunyamategeko sositene ngabo nziza wo muri kivu ya ruguru akaba n'umusesenguzi wa politiki ya kongo ni bande bakwiye gusaba y'uko itegeko nshinga rihindurwa uwa mbere ni umukuru w'igihugu afite uruhusa rwo kuba yasaba y'uko bahindura itegeko nshinga undi ni guverinoma cyangwa se nka minisitire cyangwa se premier minisitire agomba gushyira icyo kibazo hagati y'abaminisitiri bagenzi be nuko inama y'abaminisitiri ikaba ya bagaporopoza yuko hahindurwa abandi nyine ni abadepite n'abasenateri eh, buri cyangwa se sena abayigize igihe bemeye basabwe n'umwe muri bo depite cyangwa se senateri bakwiye gusaba yuko itegeko nshinga rihindurwa uyongeraho ko kuba igihugu bukirimo imvururu z'umutekano muke bidakwiye ku itegeko nshinga ryahindurwa ni ibintu bidakwiye mu iyi periyode turimo ikintu kiduhangayikishije nk'abakongomani mu izi minsi abakongomani bifuza kuba babona umutekano nibyo guhindura amategeko itegeko nshinga ntacyo itegeko nshinga kurihindura byafasha ku bakongomani muri iki gihe itegeko nshinga ntabwo uburyo rimeze ariryo rituma guverinoma itahashya umwanzi cyangwa se ngo ikore inshingano zayo mu mwaka wa bibiri cumi na gatanu ubwo manda ya perezida joseph kabila yari irangiye ishyaka rye pprd ryari ku butegetsi ryashatse guhindura itegeko nshinga icyari kigamijwe kuri iyo nshuro ko ari ukongera manda y'umukuru w'igihugu ariko byose byaje kwamaganwa n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi icyo gihe kandi udps rya perezida cisekedi ryari mu yanze kubabaho impinduka icyo gihe habayeho imyigaragambyo mu gihugu hose yewe n'abantu benshi batakaza ubuzima bwabo kubera kurwanya icyo gitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi inshuti zacu ubu tugeze ku mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima dutegurirwa na mugenzi wacu eugenia mukankusi kurya byinshi cyane ndetse kenshi bishobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga cyo kimwe no kurya duke cyane byombi ni ibimenyetso by'uburwayi bufatiye ku kurya uburwayi bufatiye ku kurya bufatwa nk'ikibazo cyo mu mutwe ni imyitwarire idasanzwe mu bijyanye n'imirire igira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu haba mu mubiri cyangwa mu marangamutima nk'uko bitangazwa n'ishami rya onu ryita ku buzima oms indwara yo kubura ubushake bwo kurya izwi nka anorexiya iyo kuryagagura izwi nka burimiya ndetse n'indwara yo kurya byinshi cyane bidasanzwe izwi nka binge eating ni zimwe mu ndwara zifatiye ku kurya ziganje ku isi kandi abantu bagera kuri miliyoni mirongo irindwi barwaye izi ndwara cyane cyane mu bihugu bikize cyakora izi ndwara ziragenda ziyongera no muri afurika aho inzego z'ubuvuzi zo mu bihugu bikennye n'ibifite amikoro aringaniye akenshi usanga zititeguye kuba zasuzuma izi ndwara cyangwa ngo zizivure izi ni indwara zisaba ubuvuzi bwisumbuyeho abahanga mu ibonezamirire bavuga ko indwara y'imyitwarire mibi mu mirire ari uburwayi bwo mu mutwe buza bushaka gufasha ubwirinzi bw'umubiri guhangana n'ubwihebe cyangwa agahinda gakabije mu bimenyetso bya nyinshi mu ndwara z'imyitwarire mibi mu mirire harimo kugira ubwoba bwo kurya hakaba ibujya cyane birenze urugero kandi ukabikora mu kanya gato
biza mu buryo bunyuranye no mu bigero binyuranye by'imyaka wenda tubyerekanye neza ni uko bishobora kuza mu byitwa banji itingi ibi ni igihe umuntu arya ibiryo byinshi cyane akabikora nk'uburyo bwo guhangana n'ukwiheba kwe cyangwa agahinda gakabije uburyo bwa kabiri ni ugutinya cyangwa kwirinda kurya byiganje ahanini mu ngimbi n'abangavu nashan avuga ko ibintu nk'ibi bitizwa umurindi no gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga cyane cyane ku bantu batuye mu mijyi ingorane mu by'ubukungu se ndetse no kwihatira kwigana imico y'uburengerazuba bw'isi there is this perception of a perfect person or a perfect body in the social media hari imyumvire yo ku mbuga nkoranyambaga y'uko umuntu uboneye cyangwa umubiri uboneye ugomba kubusa kuryagagura nta kurobanura utitaye ku ibonezamirire imibereho yo kumara igihe kinini ahantu hamwe nta gukora siporo cyo kimwe n'ibintu byangiza bikabije mu biribwa nibyo birimo guteza nyinshi mu ndwara bita izifata ku mibereho kama hii ni juisi ambayo iko na jugu karanga iko na korosho iko na mbegu za malenge na ndizo urugero uyu mutobe urimo ubunyobwa imbuto za kaju inzuzi z'igihaza hiyongereyeho n'ibi byatsi byose ubona hano ushobora no guhekenya izi nzuzi z'igihaza nazo zikungahaye ku ntungamubiri nka zinc magnesium na calcium dukeneye cyane mu mibiri yacu Kariki ashimangira ko iki ari cyo gihe ngo abantu bagabanye kurya amafunguro bitunganyirijwe mu nganda ahubwo bafungura ibiribwa gakondo by'umwimerere ibyo bibamo isukari nkeya n'ibinyamavuta bike
Florence Ito ni umuhanga mu ibonezamirire wo muri Ghana aratubwira byinshi ku ndwara zifatiye ku kurya uburyo zigira ingaruka ku barwayi bo muri Afurika ndetse n'icyakorwa Eating disorders, they are medical condition indwara z'imyitwarire mibi mu mirire ni uburwayi bushobora kuvurwa akenshi ni uburwayi bwo mu mutwe buzitera ni indwara zo mu mutwe ziza zikomeye cyane kandi zishobora guturuka ku mpamvu zishingiye ku tunyangingo sano izishingiye ku bidukikije cyangwa kuri byombi zirangwa ahanini no kugira imyitwarire idasanzwe mu by'imirire kandi iteje akaga ku buzima hari amoko anyuranye yazo ariko amenyerewe cyane ni anorexiya irangwa no kurya gake cyane bigira inkurikizi zabyo mu myitwarire hanyuma kandi dufite iyindi burimiya ariyo kurya byinshi bikabije kandi mu gihe gito nabyo bikurikirwa n'ingaruka zabyo mu myitwarire hari kandi n'indwara zo kutabasha kwigenzura mu mirire aho abantu barya cyane mbese bakaba badashobora kugenzura impamyi cyangwa ubushake bw'ibyo kurya indwara z'imyitwarire mibi mu mirire ni zimwe mu ndwara zo mu mutwe niba rero umuntu atanemera ko ari indwara ari ikibazo gikeneye gukemurwa aho biba bigoye aba ari imbogamizi mu kubivura rero imwe mu mbogamizi zikomeye ni ukwemera ko iyo ari indwara hanyuma ukanemera gukurikira gahunda y'ubuvuzi icyo ni cyo twifashisha mu buvuzi kandi icyiza ni uko indwara z'imyitwarire mibi mu mirire zivurwa kandi zigakira burundu ariko mu gihe utaremera ko ari indwara aho ntiwanabasha kuvurwa mu bijyanye n'umuco hari imigenzo ishingiye ku muco ishishikariza imirire idasanzwe usanga abantu bitega ko ugomba kuba ufite ingano runaka y'ibiro ukaba witezweho kurya ingano runaka y'ibiryo hashingiwe ku gitsina no ku bantu murimo gusangira mu muco rero dufite imigirire isunikira abantu kugira imyitwarire mibi mu mirire batabizi hanyuma kandi haza n'igitutu cya sosiyete cyane cyane abantu bagikura abakiri bato hari ibiro baba bitezweho hari ingano y'ibiryo baba bitezweho gufungura ku buryo buri gihe bagwa muri icyo gitutu kandi ibyo bishishikariza imyitwarire mibi cyangwa itaboneye mu by'imirire bitewe rero n'uko ari indwara y'umubiri kandi n'iyo mu mutwe ivurwa muri ubwo buryo bwombi isaba uburyo bwo gukorera hamwe mu kuyivura ukeneye umuganga usanzwe ukeneye n'umuganga w'indwara z'imitekerereze hanyuma ugakenera kandi n'uhugukiwe n'imirire ngo agufashe mu kuboneza imirire indwara z'imyitwarire mibi mu mirire zafata buri wese abana abakuze abakire abakennye kuri benshi zigaragaza binyuze mu kunanuka bikabije cyangwa kubyibuha bikabije ariko kandi hari n'abantu bafite umubyibuho uringaniye bakaba bafite izo ndwara z'imyitwarire mibi mu mirire abazirwaye bibashyira mu byago kuko bituma bibasirwa byoroshye n'ubundi burwayi
ese utekereza ko indwara zifatiye ku kurya ziganje muri afurika usanga se ari iki cyakorwa mu gufasha abafite nk'izo ndwara ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye muri kameruni kuri iyi ngingo
indwara z'imyitwarire mibi mu mirire ni uburwayi ni uburwayi bwo mu mutwe aho imyitwarire y'umuntu ku biribwa ndetse n'ibiro bye bihungabana urugero twabonye nk'iyitwa anorexiya novosa aho umuntu agera aho ananuka bikabije kubera gushaka kugumana umubiri unanutse akirinda kurya ibintu bimwe na bimwe
icyo ntekereza iyo numvise bavuga indwara y'imyitwarire mibi mu mirire ni uburyo abantu baryamo barya bikabije ibyo rero bikabatera kubyibuha bikabije sinabasha kubisobanura kubera ko uburyo baryamo ari nabyo bibatera kubyibuha cyane rimwe na rimwe bibatera uburwayi
imyitwarire mibi mu mirire ni uburwayi bwo mu mutwe butera abantu kurya byinshi cyangwa se kutarya na duke
yego irahari muri afurika yewe no muri kameruni dushobora kubona abantu benshi bayirwaye mu bitaro iyo tugeze kwa muganga ahari abantu benshi bazanwayo kubera bafite umubyibuho ukabije umuvuduko ukabije w'amaraso n'ubundi burwayi bwinshi bufatiye ku myitwarire mibi mu mirire
ngendeye ku bushakashatsi bwanjye bunyuranye aho unyura hose mbona abantu babaswe n'ibiryo abo ni abantu baryagagura buri kanya mu gitondo nyuma ya saa sita ku mugoroba mbese aho baboneye ibiryo hose bakumva bagomba guhita barya hari n'abandi bantu bo batarya na busa bashobora kumara igihe cy'umunsi cyangwa se umunsi wose batariye kandi ntibagire ikibazo babigiraho rero ni uburwayi bwo mu mutwe kandi mbona rwose ari ikintu gihari muri afurika
njyewe nagira abantu inama yo kurya mu buryo buboneye bakarira ku gihe atari buri kanya kuko ibyo bibatera kubyibuha bikabije ariko kuri bamwe bituruka ku ruhererekane mu miryango no mu tunyangingo ndangasano
njyewe numva icyakorwa mu gufasha abo bantu icya mbere ni ukubashyira ahantu batazemererwa kujya bafata ibyo babonye byose ngo babirye bagahabwa ibibakwiriye
ku bwanjye icyakorwa gufasha abo bantu mbere na mbere ni ugukangurira abantu kumenya iyo ndwara kubera ko dushobora kuba muri twe turwaye tutanabizi ko turwaye rero tudasobanukiwe ibijyanye n'indwara abantu ntibabasha kumenya akaga iteje ikindi nibwira ko cyakorwa ni ugutegura inama amahugurwa aho abantu batumirwa bakaganirizwa bakigishwa ku bijyanye n'indwara ibyo ndumva byafasha abantu kunguka ubumenyi kuri iyi ndwara yo mu mutwe bigatuma bashaka uko bajya kuyivuza
igituntu kiracyari ikibazo cyugarije ubuvuzi rusange mu bihugu byinshi kandi niyo ndwara iza imbere y'izindi mu guteza impfu nyinshi muri afurika y'epfo kuva mu myaka itandatu ubushakashatsi bwiswe bit tuberculosis bwakorewe muri afurika y'epfo ku bana n'abagore batwite bwasohoye umuti unyuzwa mu kanwa utanga icyizere ko ushobora kuba intambwe ikomeye mu rugamba rwo kurwanya igituntu cy'igikatu
ibi binini biri muri gahunda y'igeragezwa ry'imiti muri afurika y'epfo rishobora guhindura burundu ubuvuzi bw'indwara y'igituntu icyiciro gishya cy'uyu muti cyavuye hagati ya mirongo inani na gatanu na mirongo cyenda ku ijana by'abarwayi b'igituntu cy'igikatu abo bari biyongereye bavuye kuri mirongo itanu ku ijana bari bavuye n'icyiciro cyari cyabanje cyawo byongeye kandi uyu muti wakoze ku matsinda abiri y'ingenzi akunze kutitabwaho mu bushakashatsi ku buvuzi bw'igituntu
twabonye umuti wizewe kandi ukora neza ku bagore batwite n'abana ariko twanakanguye uru rwego kuvuga ko ibi bikwiye gukorwa abagore abana n'abagabo bari muri gahunda y'igeragezwa ry'umuti bose bahawe umuti umwe iyi ni impinduka yabaye ugereranyije n'imiti yabanje n'ubwo igituntu akenshi cyibasira imiryango yose
papa ahabwa umuti woroheje wo kunywa mama agahabwa ukomeye kurushaho kubera ko atwite hanyuma umwana we agahabwa noneho ukomeye cyane kurenzaho papa akira nyuma y'amezi atandatu mama agakira nyuma y'amezi umunani cyangwa icyenda umwana bisaba gutegereza amezi cumi n'umunani ngo tumenye niba yarakize ibyo mu by'ukuri nibyo birimo ikibazo
ubushakashatsi bwagabanyije igihe ubuvuzi bumara kigera ku mezi atandatu kuri buri wese
abantu bajyaga bambwira ngo muga byaruta nkagumana igituntu cyanjye aho kumira imituma kandi kimwe cya gatatu cy'abarwayi bacu yatumaga batakaza ubushobozi bwo kumva
dogiteri pauline howell niwe wayoboye ubu bushakashatsi avuga ko uyu muti mushya ushyigikiwe n'ishami rya loni ryita ku buzima
ibyo bisobanuye ko ibihugu bishobora gufata inama zijyanye n'uyu muti bikawukoresha kuko uko turushaho guha ibihugu amahitamo menshi yo kwifashisha ni nako hagenda haboneka amahitamo ku barwayi bakeneye ubuvuzi Leslie Marbury ni umuyobozi uhagarariye ikigo cya Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga muri Afurika y'Epfo avuga ko ubuvumbuzi nk'uyu muti bushobora guharura inzira igana ku kugira isi izira igituntu cyangwa se nibura itacyugarijwe cyane n'iyi ndwara
kuba waturuka mu bihugu byugarijwe cyane nka afurika y'epfo bishishikariye kugira icyo bikora ndumva afite icyizere ko dushobora guhashya igituntu igituntu gihitana abasaga miliyoni buri mwaka icyakora inzobere zivuga ko binyuze mu kugisuzuma kare mu koroshya ubuvuzi bwacyo ndetse no kwagura uburyo bwo kubona imiti irokora ubuzima izi mfu zishobora kugabanuka bifatika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc inshuti zacu ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro kombo tagisi
kombo takisi kombo takisi kombo takisi mugiye gutega amatwi kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo takisi takisi ya grand lac
mama sinkumva neza reka nzamure volume hano kwa muganga hari umwana uri kurira sinkumva ntuyumva alo ubu noneho ndakumva mama none se mama ugeze hehe cyangwa wibagiye ko nasezerewe kwa muganga wari wambwiye ko uri bungereho mu isaha imwe none harenze handi abiri sheri ni ukuri mbabarira nkunda catonze ku mupaka urabizi ibyo ku mupaka ko rimwe na rimwe biteba n'ubu niho nkiri rega nasohotse nicaye hanze wasohotse hi kandi rwose hano ku ntebe zo kwa muganga nicaye meze nabi urabizi mfite ibisebe ku kaguru ntabwo rwose byankundira guhaguruka banguka none kubera ko utandindiriye mu cyumba ngo ngo usohoke nabi arega nari ndambaye kuryama mu bitaro mama rwose sinjye ubona mpavuye kuko hari gukomeza kunyibutsa uriya munsi mubi imodoka y'umunyabugo yangonze igashaka kunyambura ubuzima banguka umvanaha rwose umviriza jewe rero nabonye umenga ibyo ngaha ku mupaka ntibihera vuba naciye ndakurungikira taxi ishobora kuba iri mu kugushikira ahubwo eh okay ha- hari iyo nabonye ijya muri parikingi we umenya ariyo ah okay aho rero ni sawa turahurira muhira rero eh mama buretse gato Jambo monsieur. Ah, asante Mungu. Usha unatoka mhospitali. Uko tayari mama aliniambia sema niliki kukamata.
mama ibi bintu nkoze ni ibiki koko hmm?
ubaye uwo mwana wanjye
mama nakwemera nkarara hanze ku ntebe zo kwa muganga aho kwinjira muri taxi y'umugome w'umunyabugo ntabwo nayinjiramo ntibishoboka ujya tekane wa mwana we ariko se mama urambwira ngo ntekane gute kandi ubizi ko iyi mpanuka nayitewe n'abashoferi b'abanyabugo koko Monsieur.
ewe ntunyegere kereka niba ushaka ko nkuhondagura n'imbago yanjye Mais kuna kwa nini monsieur? Eh? Mimi nilikuwa tu kusaidia basi. Hmm?
nakubujije kunyegera kereka niba ushaka kujya kunsimburaho nari ndyamye yari mu bitaro urumva kubera ko udashaka gutekana wa mwana we eh?
Lakini monsieur kuna Ah, ah, wewe ntabwo ushaka kuvugana nawe mama ibyo wambwira byose niba ushaka ko ntuza ngwino nkura urumva cyangwa ushaka indi taxi ifite umushoferi w'iwacu aka kanyabugo ntikantwara njyewe simbishaka warega wanasanga ari nako kangonze urashaka noneho ko kandangiriza mu nzira mama Eh, urashaka ko kantwara mu modoka yako ngo kanyice Monsieur, basi kama utaki nikubebe sawa, haina shida. Acha si nijende mimi.
genda ahubwo wari watinze genda nyine uranyumvira ubundi se mwebwe abanyabugo hari umuntu mugira niyo byansaba gukuruza inda ngataha nikurura hasi urumva sinajya mu modoka yawe genda singushaka mama umva mama nyohereza nimero y'umushoferi w'imuhumuro n'ubundi rwose kugenda mu modoka y'umuntu w'iwacu nibwo nakumva mfite umutekano umuhungu wanjye umviriza ndakubwira ikintu kimwe eh naho itagisi yakugonze yari inyabugu umushoferi yari ayitwaye ntiyari umunyabugu yari umunyamuhumuro ngo
yari umunyamuhumuro yakugonze hanyuma kuba ukiri hano masaha eh uwo munyabugukazi uri kurirukana nk'aho umenga agwaye imibembe niwe yagutabaye umunyabugokazi ntibishoboka none se bakaba barangonze bampora iki barinda kugira icyo baguhoye abyita ntiziba ubwo yaciye agutabara agushyira mu modoka aragutwara kwa muganga none ntindabira ibyo uri kurakora mama ibyo bintu uri kumbwira ni ukuri ni uguhendera ikiga mwana wanjye eh? hanyuma ikindi eh amaraso yari- yari hafi kugukamana mhm imana zose twagize Eh.
kuko uwo munyabugokazi mwari umuhuje umugu w'amaraso aca anaguha amaraso yiwe ntibishoboka ushatse kuvuga ko mu maraso yanjye harimo amaraso y'umunyabugo a- ari kuntemba mu mitsi koko mama Eh, nana nana ayo maraso wumva yarakwica cyangwa niyo yagukiza iki nta soni ugira njye ndi wewe nari kurondera ingu- amajambo yose yava akagera nkashimira uwo muntu none nawe uri kuramutera imiryango umwirukana nkaho umenga sinzi mana we mana maze amaraso nyabisa yaguhaye akayaguha atakiguzi utanze none se mama ubu koko ndakora iki ko ntabasha no guhaguruka ngo niruke njye kumusaba imbabazi kubera ibifuti byanjye koko Iba- ahubwo se ubu ntiyanagiye
nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru n'ibiganiro twabagezagaho kuri uyu mugoroba ni aha tubisoreje kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe